iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwedirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na alowizi bigirimana
urakoze edi agizwe ahanini ntavugwa ku mugabane wa afurika umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika agejwe imigenderanire n'ayandi makungu anthony blinken aragenzera nigeria kuri uyu wa kane ni igihugu kigira kabiri mu rugendo arimwo mu bihugu bitatu vya afurika kuganira ku bibazo by'umutekano hamwe n'ibindi bushikiranganji arongoye bwavuze ko blinken na perezida wa nigeria muhammadu buhari bavugana ku gukorera hamwe ku mutekano mu gisata c'amagara y'abantu ku rwego mpuzamakungu ku mutekano mu karere hamwe n'ibindi bibazo blinken yatanguriye uru rugendo rwiwe muri kenya aho yagabishije ko demokarasi iriko irasubira inyuma ku isi yaranaganiriye kandi n'abategetsi ba kenya ku bibazo bihanze akarere harimwo ingene intambara yorangira muri etiyopiya kurwanya iterabwoba muri somaliya hamwe n'uko ubutegetsi mfatakibanza muri sudani bwoshika kuri leta irongowe n'abasivile umushikiranganji blinken azorangiriza urugendo rwiwe mu gihugu ca senegal muri sudani abajejwe umutekano bararashe bongera barica abandi bantu cumi na batanu bari mu myiyerekano yamiriza kudeta yakozwe n'abasirikare abandi bantu barenga cumi barakomeretse ejo ku munsi wa gatatu ibi vyavuzwe n'abajejwe gutabara ahabereye ubwicanyi abo bantu bose biciwe ku mugwa mukuru kartumu baciye bashikana ku gitigiri ca mirongo itatu n'icenda c'abamaze kwicirwa muri iyo myiyerekano kuva igisirikare gifata ubutegetsi ibi bivugwa na sendika y'abaganga muri ico gihugu haruhande y'abo bishwe abandi amajana barakomeretse igipolisi carahakanye ko cakoresheje amasasu yica ariko televiziyo y'igihugu yatangaje ko itohoza kuri abo banyagihugu bishwe rigiye gutangura umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu anthony blinken yabwiye igisirikare ca sudani ko atamfashanyo zizosubira guhabwa ico gihugu kiretse ubutegetsi bugarutse mu minwe y'abasivile muri nigeri abantu bitwaje inko bataramenyekana barisha abantu bashika kuri mirongo ibiri na batanu ku munsi wa kabiri nk'umanuka bushira uburengero bw'ico gihugu abategetsi bavuze ejo ku munsi wa gatatu ko abantu bari ku mapikipiki bateye ibirindiro by'abanyagihugu bagiye hamwe ngo bigwanire hafi y'imihana y'ahitwa bakorate ni mu ntara ya tahuwa umukuru w'igisagara ca tiriya cegeranye n'iyo mihana atawane abeitane yavuze ko habaye kurasana kwamaze amasaha atari make imbere y'uko abajejwe umutekano bashika bakaza gutabara bakabona gusubiza inyuma abo bagizi ba nabi umutegetsi mu bajejwe umutekano yavuze ko umunyagihugu umwe gusa mu batewe ari we yarokotse abandi bose bishwe nta muhari uriyitirira ico gitero co ku munsi wa kabiri umukuru wa leta y'ubumwe muri libiya ejo ku gatatu yaragirije ububirigi kuba bushaka kwigarurira ubutunzi bw'igihugu ciwe bwafashwe n'ishirahamwe mpuzamakungu oni mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe umushikiranganji wa mbere abdulamide beiba yabwiye inama nshikiranganji y'igihugu ciwe ko abategetsi b'ububirigi basabye akanama ka oni kajejwe umutekano kubaha bo gukoresha amafaranga ya libiya ari mu gihugu cabo intwaro ya kadafi yari ifise amatungo ku isi arimwo n'amafaranga harugwa imiliyaridi cumi na zitanu z'amadolari yari mu gihugu c'ububirigi mu makungu leta z'ubumwe za amerika yarashize ubushinwa uburusiya hamwe n'ibindi bihugu umunani ku rutonde rw'ibihugu bitubahiriza ubwigenge bw'amadini ibindi bihugu byashyizwe kuri urwo rutonde rw'uyu mwaka ni myanmar korea ya ruguru arabiya saudite irani eritrea tajikistani turkmenistani hamwe na pakistani nigeria yahoze kuri urwo rutonde mu mwaka uheze yarakuwemo
aloyizi bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika dore ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye inzego z'umutekano muri uganda zataye muri yombi umuntu wiyita umurundi wafatanywe imbunda ari mu nzira yerekeza mu mujyi wa kampala Well, after investigating him, why he was carrying these guns to Kampala. He said he's uh, from Burundi.
uyu ni peter mugisha ukuriye inzego zishinzwe umutekano mu karere ka gisoro mu majyepfo y'igihugu aragira ati turacyamukurikirana kugira ngo tumenye aho yakuye izo mbunda n'icyo yari agamije kuzikoresha abasirikare batatu ba leta muri repubulika ya demokarasi ya kongo bishwe barashwe na mayimayi ubwo bageragezaga kugarura inka zirenga magana atatu zanyazwe abaturage mu mujyi wa baraka izo nkuru n'izindi ni mu kanya nimujye kure y'amaradiyo yanyu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abasirikare batatu ba leta muri repubulika ya demokarasi ya kongo bishwe barashwe na mayimayi ubwo bageragezaga kugarura inka zirenga magana atatu zanyazwe abaturage mu mujyi wa baraka uri mu ntara ya kivu y'epfo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri uvira mu itangazo igisirikare cya kongo cyasohoye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu arivuga yuko abo basirikare batatu bishwe barashwe ari abo muri rejima ibihumbi bitatu magana ane na karindwi bari basanzwe bakorera ahitwa tugenge mu birometero mirongo ibiri n'umujyi wa baraka majoro diedone kasereka umuvugizi wa fardc muri segiteri operasiyonere sokolade asobanura ko abo basirikare barashwe baguye muri yambushi bakurikiye inka z'abaturage b'abanyamurenge za nyagiwe baraka n'abagwanyi babo mayimayi biroze bishambuke uyu muvugizi wa fardc agaragaza yuko mu nka amajana zari zanyazwe hari inka mirongo itandatu na zine igisirikare cyabashije kugarurira bene zo mobutu nsenga n'umwe mu baturage banyazwe izo nka n'abo bagwanyi babo mayimayi arashima ubushake ingabo za kongo zikorera baraka zagaragaje kubatabara nubwo inka zose zitagarutse ingabo za leta zitagize rejima ya, ya, ya koloneli david ntabwo batagerageje kuzirwanira ntizashoboka na rejima ya koloneli fisito iri mu biyogobogo yari yatabaye kugeza n'aho ingabo zapfuye za leta zizira ziriya nka urumva ntako batagize rero tugasabisha imbaraga bari bakoze zo kudutabara n'ubundi ntibadufashe ziriya nka zagiye bagerageze kuzi- bagerageze kwimira mu masoko hari amasoko baziganamo kuko ntabwo bakitunyaga inka ngo baje kuzirya banyaga inka kugira ngo baje kuzigurisha bazigure ibikoresho za gisirikare hari amasoko ya leta zibagirwamo nk'isoko ya misiri iyo zibagirwa za nyange za ngarura za za- za turongi iriya hose bafunze aya masoko baba badufashije cyane ziriya nka bozifata bozifatira mu masoko si baraka honyine hari iki kibazo cyo kunyagwa inka ahubwo no mu nkambi ya rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itatu abantu bitwaje imbunda ku wa mbere binjiye muri iyo nkambi banyaga inka mirongo ibiri z'impunzi muri ino minsi baramaze iminsi bariko baratwiba inka inka twaguze n'abafurero ngaha batwakiriye izindi tuzigura n'abanyamurenge ducishije mu maboko yacu mu nguvu zacu ubu rero twe dusaba seneri yatwakiriye ko yodukingira ikadukingira n'ibyacu izo nka zibwa n'abantu baza bitwaje ibigwanisho baza mu ijoro baraye batwaye inka mirongo ibiri na zitanu muri gatunguru ya mbere na gatunguru ya gatatu turiko twumva amakuru ava hirya no hino bavuga ko i- uwusigaranye inka wese hano mu nkambi bategezwa kuza kuyitora tena no kumugirira nabi bakaba bomugirira nabi urumva umuntu aje mu ijoro yitwaje ikigwanisho ntabwo uba umwiteze ko ari umuntu muzima nubwo abaturage batari bakeya bavuga yuko inka zabo zinyagwa igisirikare cya kongo kirebera icyo kivuga yuko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe kimaze gukomerekesha abasirikare benshi ndetse gitakaza abandi baba bakurikiye inka ziba zanyazwe mu turere twa uvira fizi na mwenga verase ngabo ku bwaradiyo ijwi rya amerika uvira mutara kivu y'epfo bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radio communautaire de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radio baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mu mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
inzego zishinzwe umutekano mu karere ka gisoro muri uganda zataye muri yombi umugabo uvuga ko ari umurundi afite imbunda ebyiri mu isakoshi ubwo yari mu nzira yerekeza i kampala umurwa mukuru wa uganda ibi byabaye umunsi umwe gusa nyuma y'ibitero by'iterabwoba byahitanye abantu batandatu ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi uri i kampala mu rukerera rw'uyu wa gatatu uwo mugabo wavuze ko ari umurundi ariko akaba yasanganywe n'indangamuntu ya uganda ku mazina ya mbabazi turi na yesu yafatiwe ku kigo cy'imodoka zitwara abagenzi mu mujyi wa gisoro yari amaze gutega bisi yahagurukaga ija kampala ku murwa mukuru wa uganda amakuru dukesha inzego zishinzwe umutekano aho gisoro avuga ko uwo mugabo ufite irindi zina rya hassan ubu afungiwe ku kigo gikuru cya polisi mu mujyi wa gisoro umuvugizi w'igisirikare cya uganda brigadier flavia byekwaso yatangarijwe rya amerika ko igisirikare cyatangije amaperereza kumenya niba ibikorwa by'uwo mugabo yari arimo byaba bifitanye isano n'ibikorwa by'iterabwoba byahitanye abantu ku munsi wa kabiri wa kino cyumweru hano kampala navuganye n'umukuru w'inzego zishinzwe umutekano mu karere ka gisoro bwana peter mugisha ambwira uko uwo mugabo yafashwe We are still investigating him why he was carrying these guns to Kampala. He said he is from Burundi.
ati turacyakora amaperereza kumenya aho uyu mugabo yari akuye imbunda yari afite impamvu yazitwaraga i kampala n'umugambi we muri rusange yatubwiye ko ari umurundi ko yaturukaga mu gihugu cya kongo ibi byose turacyabikoraho iperereza yafashwe kare mu gitondo saa kumi n'ibiri amaze kwinjira bisi yajaga kampala kandi twaje kumenya ko hari abandi babiri yarari nabo bahise batoroka tumaze kumufata ubu nabo turimo kubahiga hano dufite umutekano uhagije duhora twiteguye kuko tuzi ko hari abanzi bashaka kwinjira mu gihugu cyacu na niyo mpamvu twashoboye gufata umwe muri Now there are bad elements who are entering our country.
ako karere ka gisoro kari mu burengerazuba bushira amajepfo bwa uganda gahanye urubibi n'ibihugu bibiri by'ibituranyi ari byo u rwanda hamwe na repubulika ya demokarasi ya kongo hagati aho abashinzwe umutekano ku murwa mukuru w'igihugu kampala baracyaryamiye amajanja hakurikijwe ibitero bibiri by'abiyahuzi byabereye hafi n'inteko ishinga amategeko hamwe no hafi y'ikigo cya polisi igenzura umujyi wa kampala itangazo ryasohowe na polisi ryemeza ko abantu batatu bapfiriye muri ibyo bitero barimo umupolisi umwe abandi mirongo itatu na barindwi bagakomereka mu bakomeretse harimo abapolisi makumyabiri na barindwi n'abasivile cumi mu itangazo cakoze igipolisi gishinzwe kurwanya iterabwoba gikoresheje imbwa zitegura ibisasu kiriwe gisaka ibice byose biherereye aho abo biyahuzi biturikirije kigenzura ko nta bindi bisasu bihatezwe umutwe wa leta ya kisilamu is waraye wiyitiriye ibitero by'iterabwoba byabereye kampala kandi wari uherutse kwemeza ko wari inyuma y'ikindi gitero mu kwezi gushize cyagabwe ku kabari kigahitana umuntu umwe icyo gitero cyakurikiwe n'ikindi kuri bisi itwara abagenzi nacyo cyahitanye umwe kigakomeretsa undi ibi bitero byose polisi yabyitiriye umutwe w'intagondwa wa adf urwanya ubutegetsi bwa uganda kandi akaba ufite ibirindiro muri congo leta zunze ubumwe bwa amerika ziherutse gutangaza ko adf yamaze kunga ubumwe na leta ya kiyisilamu hamwe n'undi mutwe w'iterabwoba urwanira mu gihugu cya mozambique iyo mitwe yombi yaba ariyo igize umutwe wa leta ya kiyisilamu wo muri afurika yo hagati cyangwa se is central africa ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwave kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubushinjacyaha mu rwanda burasabira umunyapolitike rashid abdul hakuzimana kuba afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu bumukurikiranyeho ibyaha bine bya jenoside no gukurura amacakubiri mu banyarwanda uregwa arasaba ko arekurwa agakurikiranwa adafunzwe ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa mu ishati ijya gusa umutuku ipantaro ya kaki n'inkweto z'ubururu zagenewe kogeramo zizwi nka kamba mbiri agapfukamunwa k'umukara uko niko umunyapolitiki bwana buduru rashidi hakuzimana yinjiye mu cyumba cy'urukiko rw'ibanze rwa nyarugenge abohesheje amapingu ku maboko arinzwe n'umupolisi ufite imbunda urukiko rukimumenyesha ibyaha ubushinjacyaha bumurega umunyapolitiki hakuzimana yabihakanye byose uko ari bine n'ibyaha byo guhakana jenoside gupfobya jenoside gukurura amacakubiri mu banyarwanda n'icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha uregwa n'umwunganizi we mu mategeko jean felix rudakemwa babanje kuzamura inzitizi ko afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko hakuzimana avuga ko ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwa cumi uyu mwaka umugenzacyaha yamuhamagaje amaze kumumenyesha ibyaha amukekaho ahita amufunga atamuhaye umwanya wo kubyisobanuraho ubushinjacyaha bwo bukavuga ko haba mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha uregwa yahawe amahirwe yo kubonana n'umwunganizi ariko yabazwa agahitamo guceceka bugasobanura ko uko guceceka ari uburenganzira bwemererwa n'amategeko urukiko rwabajije uruhande ruregwa nibaho hakuzimana mariye gufungwa hari uburenganzira bwe butubahirijwe metre rudakemwa avuga ko hagombye kubanza kubahiriza uburenganzira bw'ibanze yemererwa n'amategeko nta fungo binyuranije n'iby'amategeko ateganya urukiko ruvuga ko ruzabisuzuma igihe ruzaba rufata icyemezo ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo hakuzimana yabwiye umucamanza ko mbere yo gufungwa yagiranye ibiganiro n'umugenzacyaha mukorera iyicarubozo mu bitekerezo yavuze ko uwo mugenzacyaha yabwiye hakuzimana rashidi ko yonse ingengabitekerezo ya jenoside ko uburozi ari gukwiza mu banyarwanda bugomba guhagarara kandi ko umuti yahawe mu gihe cy'imyaka umunani yamaze muri gereza asanga udahagije akeka ko mu kumufata agahita amufunga byaba byarashingiye kuri ayo magambo yamubwiye mbere yamusabye gukurikiranwa mu mategeko umucamanza yavuze ko ari inshingano z'umushinjacyaha kurebera rubanda bityo ko busanze koko uwo mugenzacyaha yaramukoreye yicarubozo mu bitekerezo yabikurikiranwaho ubushinjacyaha bwasobanuye ko ibyaha byose abuduru rashidi hakuzimana yabikoreye mu biganiro yagiriye ku miyoboro ya youtube itandukanye harimo n'umuyoboro we yise rashidi tv bubwira urukiko ko yavuze ko mu rwanda habaye jenoside ebyiri bukavuga ko yasabaga ko n'abahutu bajya bahabwa umwanya bakibuka babo bishwe bumurega kandi ko yavuze ko abarokotse jenoside atari abatutsi gusa kuko ahubwo nawe ubwe yayirokotse ubushinjacyaha buvuga ko uregwa yavuze ko hari bashiki be bishwe batabye mu kinigi abandi ku gisenyi kandi ko atemereye kubutaburura ngo abashyingure mu cyubahiro bumurega ko yafashe politiki iriho akayegeranya n'amateka yaranze u rwanda rwo hambere akemeza ko kuruba abana b'abategetsi n'abo mu bwoko bw'abatutsi aribo biga amashuri meza busobanura kandi ko mu gutangaza ibihuha umunyapolitiki hakuzimana yavuze ko hari icyo afata nk'umwaka wo gushaka gutegeka u rwanda aha akarondora urutonde rw'abashatse kwiyamamariza gutegeka u rwanda barimo victoire ingabire umuhoza ntibabigeraho bikarangira bafunzwe na n'ubu bamwe bakiri mu munyururu ahawe ijambo hakuzimana yikomye ubushinjacyaha ko bwinjiye mu mizi y'urubanza aho kujya ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo yirinze kugira byinshi avuga ku byaha aregwa akavuga ko yagombye kuba yarahawe umwanya akisobanura mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha avuga ko atanga kuburana ahubwo aharanira ko uburenganzira bwe bwakubahirizwa gusa akomeza guhakana ko nta cyaha na kimwe yakoze ubushinjacyaha bwahise bumusabira kuba afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu muri gereza bubwira urukiko ko aribwo buryo bwiza bwo guhagarika gukora ibyaha kuko bwemeza ko yari yarabigize akamenyero kandi ko hari impamvu zikomeye z'ibyagezweho mu iperereza bugasobanura ko akurikiranyweho ibyaha bihanishwa imyaka itari munsi y'ibiri y'igifungo hakuzimana na metre rudakemwa umwunganira mu mategeko bo basanga ubushinjacyaha nta bubasha bufite bwo kwemeza ko yakoze ibyaha bakavuga ko nta mpamvu zikomeye babona zatuma afungwa mbere y'urubanza mu mizi metre rudakemwa yasabye urukiko kuzatesha agaciro impamvu zose zatanzwe n'ubushinjacyaha agasaba ko uwo yunganira yarekurwa agakurikiranwa yidegembya aravuga ko nk'uko bamufunze yijyanye mu bugenzacyaha azakomeza kwitaba ntabangamira iperereza uyu munyamategeko yavuze ko binabaye ngombwa ko umunyapolitiki hakuzimana yarekurwa urukiko rwamutegeka ibyo agomba kubahiriza si ubwa mbere bwana buduru rashidi hakuzimana afunzwe kuko yafunzweho imyaka umunani aregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda we akavuga ko yazize ko yashatse kunga umukuru w'u rwanda paul kagame n'uwo yari asimbuye ku butegetsi bwana pasiteri bizimungu uyu yongereye kuri madamu ivone damangi ryamugwiza na bwana aimable karasira uzaramba bose bafunzwe mu gihe kitagera umwaka bose barahurira ku byaha bya jenoside bikomoka ku magambo bavugiye ku miyoboro ya youtube niba nta gihindutse ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri z'uku kwezi nibwo umucamanza afata icyemezo gifunga cyangwa gifungura by'agateganyo umunyapolitiki bwana Abdul Rashid Hakuzimana RFD rubusa ijwi rya Amerika i Kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi bamwe mu bagore batuye intara ya bururi mu majyepfo y'igihugu barinubira ingeso bavuga ko abagabo babo badukanye zo kubaharika bavuga ko inkurikizi z'ibyo ari ukubyara abana benshi nyuma bigateza ubushyamirane hagati y'abana bushingiye ku butaka ni inkuru ijwi ry'amerika ryateguye ryifashishije abakunzi baryo dusomerwa n'umunyamakuru umunyamakuru w'ijwi ry'amerika desire hatungimana uri kigali mu rwanda abakenyezi bapfanye ijambo bagapfa bahoze kumwe baca umugani bati umukwe w'isoni arazipfa waranigiwe mu nzu uwo mukenyezi ni umwe mu baharitswe n'abagabo babo yidoga avuga ko atavugira kubera amabi akorerwa n'umugabo wiwe yamutaye nk'akanuka iyo ngeso rero ikaba yibonekeza cyane cyane mu ntara ya bururi mu mpanuka bw'igihugu abagabo barata abakenyezi babo bakajya kurondera abakobwa bakiri bato canke bakarondera abakenyezi bapfakaye abo bakenyezi bakababazwa n'uko abagabo baba bararaganye imbere y'amategeko ariko bakabahinduka twebwe birahari n'ibyo bigwiriye cyane urabona nk'iki gihe tugezemo coco uri umugore mukuru wasigaye muhira naho ugerageza kumuha ako kajumbu wakarondera atakukumenesheje amaso ubutombora acatangura kukubona ivyisi bitwi igihe yagucagura ntiyari yakubonye uko akakubona ko uri imbere y'uri ikintu c'umwanda nyene cahejeje nawe ntagasabunaguha ivyo vyose nta mugore areka kuba neza wamufashe neza kera abagore bo mu minsi iheze baratuzanira agatu k'inyama abagabo bubi bipfupfu bafise inda zarasesetse abagore barageze ibyo biratera ingorane mu miryango kuko abana bavutse ku bagore baharitswe baja gusaba amatongo kwa se kandi n'abana bavuka ku mugore wa mbere badakwiwe mu miryango akaduka uruhagarara ngaha nyine matana intara ya bururi biriho cyane mu majambo make umugabo arashobora kuba muri kumwe hanyuma akaguhe bakaja ahandi ukaza wumva ngo afise y'umugore ntawe ntakuba ubigira utera umutekano muke mu muryango ku kubera urabona nk'ubu uye amatongo yaraza ashobora kuba yagutanya abana ndwi batandatu agaca agenda akabyara inyuma abandi batatu batanu ugaca usanga umutekano ubaye muke mu muryango ingorane zibaye nyinshi abakenyezi baremeza ko ingeso y'abo bagabo ifise ingaruka mbi ku miryango bamwe muri bo bagatwagwa n'agashavu canke ubukene nabo bagaca badukana ingeso yo kuja mu bagabo hari rero bamwe muri bo batavyakira neza kuko bituma ingo zisambuka mbere bakanemeza ko rimwe na rimwe ko hari abagore batera ishavu abagabo babo bagahitamwo kubabisa bagasaba bagenzi babo kwigenza neza mu kubaha abagabo kugira ingo zabo zirame kubera abantu batagenda ari bamwe abakenyezi benshi baca barenga irembo bakagenda vuga nawe nyine abakwezi ingorane ibyo aribyo byose urihangana kandi ukamugenzaga buke buke umugabo uramugenza rega buke buke umaze kubona atajya agatoki neza ucugira uti ibyo byose yarenze yari ugenda gahoro ariko n'abagore twisubire ko umugabo umubonye aba ari iteka rikomeye kandi ndibaza abatabarose bapfuye baribaza n'umugabo ukamwubaha ukagira uti ujya n'igwanje ashitse adodoye ukugurura urakuvuga ngo icyo gishano kivuye hajya n'abagore kenshi turi kwegera ntiwumvega ngo turiko turasitira ku bagabo n'abagore benshi bariganza abakenyezi baharitswe bagasaba abajejwe intwaro gufata ingingo zibereye abagore bagira kabiri bakirukanwa burundu kubera bateye isibe mu miryango twe dusanzwe turongoye ubucimbiri baradutoye mugabo mwadufasha mukadushikira imbere aba bagabo bataha saa yine z'ijoro agataha saa tanu agashika avuza induru avanye n'abandi bagore kuko ntabakikubona we kuri umukenyezi nawe tugerageza kwiyoga neza tugakwembeka aba yakubonye hariho abaturusha none mudutabare nuko uri mugabo tuvugire hejuru abakenyezi bapfanye ijambo bagapfa bahoze kumwe baca umugani bati umukwe w'isoni arazipfana twaranigiwe mu nzu byari bikwiye yuko mwafata iyo ngingo abo bagore bagira kabiri mukaza murabirukana nuko barateye isibe bagisha ibiki icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka denise ndadaye akaba ari mu rwego rudasanzwe rutora amategeko ahamagarira indongozi zo mu ntara ya bururi guhagurukira ico kibazo kuko guharika bihungabanya umutekano mu miryango imiryango nayo idatekanye n'igihugu ntishobora gutekana ugiye kuraba guharika biratera umudugararo mu miryango ukajya usanga habaye kwinubana rero twakoma tubahamagarire indongozi urwanye mushimitse abantu baharika turazi yuko muri matana na mugamba hariho abantu benshi bava mu kirimiro baje kwisumamo nyuma y'amakomine y'iwanyu ntibaze babononere abigeme banyu bababwire neza iyo baje bava mu basuzume yuko atamiryango baje basigaye kuko biri mu ntambamyi nini cyane ku gihugu cyacu bijyanye no guharika abantu baricana urumva y'amahoro n'umutekano biba bihungabanye bivanye no guharika iyo ngeso rero yo guharika yibonekeza mu ntara ya bururi ikaba iriko irafata umurindi udasanzwe bikava ku bagabo baba bagiye kurondera ubuzima mu zindi ntara gupagasa bagaca barongora abandi bagore ikindi kibituma ni abagabo banywa inzoga ziyayura umutwe bagaca baja mu busambanyi ntibasubire gutunganya neza ibyo muhira mu burundi guharika bikaba bitemewe gushika uno munsi nk'uko biri mu itegeko nimero imwe agakwego cumi na gatatu yo kwa cumi na gatatu nyakanga umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru uwashyize hamwe aya majwi ni fasil gebeho amakuru yari ahagarariwe na etienne karekezi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
chinana Bina we Utuma nikokora Kanduka nanziga nishujuta Jimorani jihunda Nikumye nawe Uchunga simba Ngutanyuza nizisha Sinjani yorota Kone virota Kutunyi mashanse Kanduzi kondira tugondise twibonye nga kari bituma njye miyari acana inywere fari icyama kenshi kenshi nanjye nkakolaho basike nkasunaho nakoni naheza jemura n'igihunda ikumye nawe ujye umwasimba ngo utanyuza nijisho sinjaniyorota Ona virota, kutunyi maskanse kando